mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kabura ga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa nanjye venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha ababo baburanye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine na bibiri na gatanu murumva umusaza ushakisha abahungu be batatu batandukanye muri mirongo cyenda na kane hari intimba yatewe n'abo yabuze ariko azi neza ko batabarutse ariko hari n'iyo agifite yo kutamenya irengero ry'abasigaye inyuma bari bajyanye n'undi undi wa kane we bamuteye mu kivu arapfa arapfa
Komera.
bimenye ko yagiye vuba komera komera muzehe komera komera ihangane ihangane yego yego ye
ihangane ihangane ihangane ndakumva Bi- birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo ariko eh, ndi hano kugira ngo mbakomeze eh, dukomeze ndakwihanganisha rwose uzadukomeze nyakubyara murumva umwana umaze imyaka makumyabiri n'irindwi abonye nyina agenda agiye gusenga azi ko azagaruka none amaso yaheze mu kirere ariko ntiyiheba ahora asenga yizera kuzamubona turashaka kandi n'irengero ry'umwana w'umurundi wavuye iwabo mu cibitoke afite imyaka cumi n'ine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mushiki we aramushaka mu minota mirongo itandatu dufite muri aka kanya turatumikira benshi muri mwe mumaze iminsi mudusaba kuba twaza ubutumwa
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu wari ufite imyaka itatu yatandukanye na papa we atibuka neza bamubwiye ko yitwa kari rwanda umwana w'umuhungu yitwa dano nsengimana atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa kigabiro akagari ka bwiza umudugudu wa munini babwiraga mu kanya arashakisha papa we nicyo cyatumye aza mu kiganiro agasaro kabura gatuguhaye ikaze nsengimana dano ndashaka ko nabona ukuntu mbona n'ababyeyi banjye twaburanye ababyeyi bawe bangahe ni umubyeyi umwe papa urebye n'umu- n'umuryango umukomokaho nawo nawubuze kuko ntabwo nda- ntabwo ndamenya aho uherereye papa wawe uramuzi waramubonye ya ntabwo nige- simuzi sinanamubonye kubera ko navutse muri mirongo icyenda na rimwe leta mu rwanda leta haba jenoside na jenoside ubwo mama yaje gupfa tubaturanye gutya n'umubyeyi wanjye ariwe papa mama wawe mbere y'uko yitaba imana komera ah, yigeze akubwira papa wawe uko yitwaga urazi izina rye
ya mama yapfuye mfite nk'umwaka umwe n'igice we simuzi abakureze hari amakuru bigeze baguha kuri papa wawe amakuru bambwira kuri papa icya mbere bambwiye ko avuka muri kongo icya kabiri bambwira ko yakoraga muri buraseri ariko yarabaga hano za kimihurura afite n'urundi rugo a- bana- bana ba- bashiki be baza hano za hano mu kiyovu I- yakoraga muri buraseri yihe buraseri y'aho ngaho i kigali buraseri yo ku gisenyi buraseri yihe bambwiye ko yakoraga kuri buraseri gisenyi yakoraga ku gisenyi agataha i kigali U- u- ugenda umbwira amakuru baguhaye ndabyumva wari ukiri mutoya amakuru ndayafata uko uyampa ndagufasha kugira ngo tuyubakire hamwe Eh, bakubwiye ko papa wawe yakoraga ku gisenyi ataha i kigali yakoraga ariho ari niho yagumaga wambwira ko yari afite ingo ebyiri ngewe bambwiye ko papa yakoraga kuri buraseri ataha i kigali noneho bambwira ko yatahaga kimihurura ariko afite mu- bashiki be babaga babaga mu kiyovu abo bashiki be babaga mu kiyovu bitwa bande abo nabo abo babashije kumbwira witwaga nyabenda undi yitwaga josiane papa wawe we yitwaga nde
bambwiraga ko bamwitaga kari rwanda
kari rwanda yari umunyarwanda ukomoka muri kongo cyangwa se ari umukongomani waje mu rwanda kuhakora
urebye ukuntu nyogokuru yansobanuriye yambwiye ko yahuye na mama kubera ko yari umukongomani waje gushakisha ubuzima mu rwanda akora mu rwanda kuko umukecuru yaje kumbwira yuko bahuriye i kigali babona na gutya nyine ubwo nyine muzaba papa bateye mama inda ariko bava i kigali ubwo ni uko nguko nyine baje kuza kumbwira ayandi makuru mfite
uyu josiane se cyangwa se uyu nyabenda waba uzi aho baherereye kugeza iyi saha n'abantu bakambwe aho baherereye abenshi barapfuye ntabwo bakiriho gusa amakuru mfite ni uko bambwira ko ngo bashobora kuba harimo umwe hagati ya josiane cyangwa nyabenda arimo uba mu bubirigi undi akaba ari i kigali cyangwa ari muri congo kuko amakuru bambwiye ko mama apfa bose baje kumushyingura abapapa na bashiki be bose baje kumushyingura ariko kubera ko nari muto ntabwo nzi ngo baraje cyane baje kuba urumva mfite umwaka umwe n'igice kandi umwana w'umwaka umwe n'igice bwa nta n'ikintu abaza nyogokuru wawe yaba yarakubwiye niba josiane cyangwa se nyabenda bakuzi ku buryo uvuze izina ryawe bakumenya
yarabimbwiye yarambwiye ngo bari bazi kuko urabona bari bazi dano bagiye ubundi iryo nsengimana mvuga barinyitse ngiye kwa muganga kwa kundi uba urwaye nko mu bihumbi bibiri na kane nibwo barinyise naho ubundi bo bazi dano kuko yambwiye ko uwo nyabenda yakundaga kuba igisenyi ubwo rero arambwiye ati nurangiza uzashakishe uvuga ko witwa dano barakuzi neza ko witwa dano barabizi neza kuko bajyaga baza no kunsura icyo gihe ngo mama arwaye yenda gupfa numva ko baje bakanamurwaza bahamara igihe niko amakuru ambwira iri zina rya papa wawe kari rwanda ni izina rye nyaryo cyangwa se n'irihimbano nta rindi zina afite kubera yuko nta rindi bigeze bambwira ko nabambwiraga bambwiraga ko ngo yajyaga aza anatwaye afite n'imodoka yitwaye urebye rero nababaza andi mazina bakambwira bati reka reka ahubwo bambwiye ko ngo uwo nyabenda ari we waje gushaka ajya gushaka mu bubirigi abona umugabo mu bubirigi aba aragiye nsengimana niba papa wawe ariho akaba yaragize akanya ko kwiga ikinyarwanda igihe yakoraga muri buraseri yaburarirwa ku gisenyi niba kumva nicyo ushaka kumubwira nk'umwana kivuge mu kinyarwanda nacyumva azabaririza bazamubwira icyo ushaka kumubwira usigaranye umurota umwe rwose wufate umubwire icyo ufite namubwira kuko mfite amatsiko yo kumubona kandi nkumva nakongera ngahura nawe kubera yuko byazanshimisha ndumva nta n'ibyishimo ntazagira mu mutima wanjye nazishima cyane nongeye kumubona ukundi sengimana dano ndabikwifuriza nanjye ndibwira ko umwana wese nta kindi yifuza uretse kumenya umubyeyi tuzagufasha hano mu gasaro kaburaga uko dushoboye kugira ngo niba papa wawe kari rwanda kiriho tumubone tubahuze tugufashe kongera kugira ibyishimo by'umwana ngaho rero komera ndagushimye cyane kuba waritabaje ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika murakoze ni ukuri imana ibaho umugisha murakoze kudufasha kandi ni ukuri mbifurije umugisha rwose uwiteka abaho umugisha kuba mwaradutekerejeho abantu babuze ababyeyi baburanye n'ababo rwose tuba tubasabiye umugisha imana izaba umugisha
agasaro kaburaga
nyiribambe serafine utuye mu karere ka nyagatare mu murenge wa rwimiyaga mu kagari ka nyarupfubire umudugudu nawo ni nyarupfubire arashakisha papa we sositeni harindi ntwari amuheruka afite amezi abiri batandukaniye ahitwa kananga mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo ndashakisha papa papa wawe yitwa nde yitwa sositeni hari indi ntwari sositeni none mwaburanye ryari yaburanye na mama icyenda kane mu ntambara bari bageze he baburaniye muri kongo muri kongo mu kahe gace bari bageze mu mujyi witwaga kavanga benda kwambuka icyo gihe muri mirongo cyenda na kane wari ufite imyaka ingahe nari mfite amezi abiri ariko ba data wacu bajya babimbwira bakubwira uko byagenze Mm, bampa amakuru uko byagenze mama wawe se we ntacyo yibuka Eh, nawe arabyibuka nyine yambwiraga ko bambukaga mm, nyine batandukanye igihe benda kwambuka mm, bajya kananga kananga yego nuko niho batandukaniye nyine baraburana we ya- ngo yashakaga kwambuka ajya hakurya hanyuma mama wawe we aguma hakuno mama we yagumye hakuno nuko barahunguka barashyira baza mu rwanda icyo gihe mama wawe yaraguhetse icyo gihe mama yari amezi afite amezi abiri kuva icyo gihe nta kandi gakuru mwigeze mumenya birumvikana ko ari ukiri umwana ariko aho umaze gukurira hari icyo mama yigeze akubwira ye- papa wawe yigeze yongera kumu- kumushaka hari agakuru ke yongeye kumenya
njyewe nta kigali kubareba ndababura umuntu nyine nari mbwiye ngo abanyehe a- andangire aho muherereye arambwira ati ntabwo nabimenya keretse kuzitonda tugashaka nimero zabo tuzira mu rugo nuko ndagenda ndatuza ndavuga ngo umva rero wa mwana uzakora uko ushaka ariko nzashyira zibone nuko ejo bundi rero sinzi ukuntu nakurikiranye ikiganiro agasaro kabuze numva uko bigenda nanjye rero bigenza gutyo n'ubu ngubu nibwo nyimushaka
ubu ni bwo bwa mbere ariko ushatse papa wawe amakuru naba mfite mm, nibwo bwa mbere nshatse papa Mm. wari ugiye kumbwira amakuru waba Ariko- ufite n'ayahe
hari amakuru umuntu yigise kuma yigise kuma ngo papa ariho ngo aba muri kongo
yego ngo bari bari kumwe ubwo rero yagiye kumpa nimero ziwe nongeye kumuhamagara barambwira ngo yapfuye
Oh. uwo muntu Mm.
nyakwigendera wakubwiye ko yari azi aho papa wawe aherereye ugenekereje nta m- karere yakubwiye nta hantu wibuka nta jambo na rimwe wibuka yakubwiye ati yari mu mujyi umeze gutyo uvuga uri mu runuru nta kantu wibuka muri yakubwiye zambi muri zambike muri zambiya
Ah. muri zambiya cyangwa muri mozambique
muri mozambike yakwiye ko ari muri mozambique Mm, mozambique rero ntabwo ari muri congo mm, Mm, mozambique ntabwo ari muri congo mozambique ni ikindi gihugu yego niba papa wawe ari muri icyo gihugu cya mozambique nibutse abumva ijwi rya amerika ko papa wawe yitwa sositeni harindi intwari Eh, niba ari muri mozambique azumva ijwi rya amerika azakumva azumva amakuru yawe ngaho gira icyo umubwira nyiribambe we gira icyo ubwira papa wawe mando mana ndamusuhuza cyane cyamunyereka amaso ku maso tukabonana cya tukanavugana basi yenda narangiza nkanitira ngaho mubwira amakuru ya mama wawe amakuru ya mama ari aho ari aho njye njyenyine afite turi kumwe ari aho ni inkumi arakomeye ariko uretse ko nyine ibyo byo bitabura ko yabuze umugabo we nawe aramusuhuza cyane n'abavandimwe baracyariho be uretse mukeshimana witabye ejo bundi nimba nyumva nyine arabyumva n'abandi bose bari aho abandi bavandimwe be ni bande witwa nseka nabo Mm.
hari uwitwa olivier hari uwitwa diyeri hari uwitwa niyonsaba abo bose nyine nimba bumva arabamenye azabamenya none se wowe yagusize ufite amezi abiri wari gato ubu warakuze uri umukobwa w'imyaka makumyabiri n'umunani ngaho ibwire papa wawe mubwira uti papa ubu narakuze ubu se wimariye iki mubwira amakuru yawe gato usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize papa ndamusuhuza cyane ndi inkumi ishima imana narize ngeramo hagati mbura ubushobozi nimba nyumva nyine nuko turi ndi kumwe na mama turacyacumbitse turi mu bukode nuko nyine nuko tubayeho umubwira ati n'isambu yawe famiye yawe yarayimwimye wakereka niwiyizira ubwo niba kumva azafata icyemezo gikwiye nongere ngushimire kuba warihanganye ugafata igihe cyo kugira ngo utegereze kano kanya kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga kandi nimba papa wawe sositene harindi ntwari akumva akaba ari muri mozambique cyangwa se mu kindi gihugu utarabyumvise neza agashobora kuba kiri muri zambiya cyangwa se mu kindi gihugu ubwo ntiwamumenya yamubwira ko umukobwa we amushaka ndagushimiye cyane rero ngaho mwaba mungiriye neza imana yazabaha umugisha mwinshi cyane urakoze cyane serafina nyiribambe ngaho ukomere ugira amahoro yego namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'irindwi umwana witwa muhawe nayo mariya avutse avukira mu nkambi ya karehe yahunganye n'ababyeyi be ari uruhinja kugeza ahitwa bamanya mu kirwa cy'amaheba mu nkengero z'umujyi wa mbandaka muri kongo papa we viateur nahayo amaze amezi atandatu ategereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga inkuru ya mariya muhawe nayo ni inkuru y'umwana wahawe abamurera kugira ngo bamuramire ibintu bigeze iwa ndabaga papa we na n'ubu ntasinzira dore inkuru ya viateur nahayo ari mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka kagomashi umudugudu wa kiruhura natangiye gushakisha muri mirongo cyenda n'umunani duhungutse niyambagaza kuruwa ruje n'iyi miryango ya gaturika ariko barananirwa bavuga ko aho hantu ari kure batashobora kumenya amakuru yaho ubwo aho numvise ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha uburyo ki namenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ijwi ry'amerika nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri i kigali rike niko kumwandikira hanyuma mwandikire niko kumvira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde nibwo numvise mu magambo hari mu kwezi kwa karindwi nibwo byashyize ku rutonde warakoze cyane gutegereza igihe kirageze none uwo urangisha ninde nahayo uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri mirongo cyenda na gatanu ubwo twari mu buhungiro buri nabwo nashakiye mu buhungiro hanyuma uwo mwana avukira mu cyahoze ari inkambi ya karehe aho intambara zibereye ubwo twakomeje urugendo tugera za masisi tuzi masisi tugira ucuro turi n'umwana ahetswe ubwo hari muri za mirongo icyenda na gatandatu turakomeza tugera za kisangani kisangani tujya za ikera opara kuko twari kwambuka inzuzi iyo za ekwateri niko kugera bandaka ubwo bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara idasanzwe ikomeye iyo uvuga ko ariho yaje kuburira umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate yabuze ate byagenze gute uko yabuze hari mu gitondo cy'ifatwa ry'umujyi wa bandaka hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa ariko mu butabazi bwa abanyekongo bafataga abana b'impinjatiri mu gihe abana batazi kuvuga umwana utazi kuvuga ko ariwe bafata bakamugumana abandi tugakomeza tubimutara mu mashyamba ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasu y'igitondo nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana baramumwaka aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara ambwira ko umwana ndetse yari yambaye agapantara gatukura ndumva ariko yari yamwambitse mu gitondo ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru amusiga ahantu mu kirwa cya mareba kibandaka hafi y'aho twategeraga indege none se uwo mwana birumvikana niba mbyumva neza hari abantu b'abagira neza bavuze bati nimuduhe abana tubasigarane mwebwe mugende abo bantu mwahaga abana hari akazina kabo muzi uwo mwana mumutanga hari ababwira ati ndamwakiriye hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza byagenze gute ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba madamu yari yasigaye inyuma hanyuma aho amariye kongeraho mu makuru ambwira ko umwana bo bahise bagera ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzane abana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yaje kunsobanurira ko ngo yari nk'umugabo none se aho ku kirwa cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu rwanda ugasiga imfura yawe nyuma aho ngaho mu nkengero za mbandaka wigeze utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri kuko aribo bakunze kugenda cyane nabaza akavuga ati aho hantu za bandaka ni kure cyane nta makuru wamenya ataho hantu hano wahagera ubwo rero ku bw'amahirwe y'impuhwe z'imana numva imana yarabakoresheje abantu batangiye kurangisha niho nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda uwiteka aba yakimurinze amakuru yakumva hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be none izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde umwana wanjye yitwa muhawe nayo marie edite yasigaye aho ngaho i bandaka uvuye ku kibuga cy'indege aho indege zazanaga abantu i kigali muri mirongo cyenda na karindwi hari mu kwezi kwa gatanu ni nko mu birometero bibiri mu birometero bibiri uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu ruzi rwa kongo iyi kuri fureve dizayire niri fureve yaramanukaga ariko kubera ko twari tuvuye muri izo santere ahantu toroye inka cyane duhura tujya aho ngaho mu nkengero za fureve aho fureve iri kugenda inyura ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ibiba mu mazi hakurya n'ubundi aho twari duhagaze hareba ari mu mazi none ubu uwagerageza gusubira mbanda akagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe marie edite muhawe nayo yabariza he hari agasantere gahari hari akaduka gahari uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka makumyabiri n'irindwi abantu barakuze barahindutse ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhe rurimi ubu bavugaga ibirebana n'iringara n'iringara bakoreshaga n'igifaransa ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi twarazamutse duhita duhingukira kuri iyo santere muravuga ati ni muri iyi santere banyuzemo hanyuma twe bahitaga baduhereza impungure duhita tugera mu modoka za hsr zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa bandaka ndani ko twahindukiye mu mujyi wa bandaka hafi y'aho ibyombo byapakiriraga abantu ko niho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace viateur nahayo ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaboroga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe marie edite muhawe nayo urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana wategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka nanjye ndabashimiye imana igomba ibakomeze ibongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana babuze uwiteka akazajya bacyura mu gihugu cyabo kandi dukomeze hanyuma igume baturindire rwose tubakira turi benshi kandi amasengesho y'abana b'imana n'amaguma kubageraho cyane mukomeze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga disimas hatunga imana ni umurundi utuye i kigali i gikondo mu karere ka kicukiro umurenge wa kigarama umudugudu wa kimisange ararangisha umusaza w'umugore we rishard hakizimana wari utuye mu cibitoke disimas hatunga imana ikaze ku ijwi ry'amerika yego murakoze cyane none uri mu kiganiro agasaro kaburaga niki kikuzanye muri iki kiganiro muri iki kiganiro kuko nari maze igihe nza ntegera iki kiganiro cy'agasaro kabuze numva yuko mwagira icyo mufashije icyo gihe nari ndi kumwe na madamu ambwira yuko hari musaza we yabuze uwo musaza we yamuguriye he uwo musaza we yabuze mu mirongo icyenda na kane i burundi hari burundi baba mu cy'ibitoki ubwo musaza we baramubura baburana muri icyo gihe nyine mu ntambara ariko mu nyuma baza kumva yuko we yoba yari yahungiye muri congo ubwo rero bararindira barajya kureba aho muri congo baramubura aho bageze bababwira yuko yoba yagiye gutura ngo ikaremi aho yari ari ubwo bwa mbere yarahavuye umusaza w'umugore wawe yitwa nde yitwa hakizimana rishari none se muri mirongo cyenda na kane baburana yari afite imyaka ingahe cumi n'ine
ababyeyi babo bari hehe babana mu cy'ibitoki nyine bava mu cy'ibitoki bahungira mu cyahoze cyitwa zayire we yagiye wenyine baraburanye kwa kundi abantu bahunga ukamenya bamwe bajyanye hariya abandi hariya baraburanye rero n'icyo gihe hakizimana ajya muri kongo muri kongo mushiki we aguma mu cy'ibitoki yego baguma mu cy'ibitoki n'ababyeyi biwe bandi bose kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru nta makuru birumvikana ko twaje ijambo umufasha wawe yaguhaye amakuru ahagije nanjye nifuza ko wansangiza kugira ngo amfashe gushakisha amakuru mufite kuva yagenda agiye ibuvira mu kanya wambwira guti bagiye kuhamushaka basanga yagiye i karemi yajyanye nande ayo makuru mwayabwiwe nande
ayo makuru mushiki we wundi avukana na madamu hari umuntu ngo yaje ava muri congo aramwiganira ko yabuze mwene musaza wiwe amubwira yuko amuzi yamubonye icyo gihe muri buvira uwo mushiki wiwe ahita ajya muri congo muri buvira abantu yamubwiye egisatema ahageze bamubwira yuko uwo muntu bamuzi ariko atakiba ngaho bahita bamuha n'agafoto k'iwiwe yari yahasize ubwo avuye iwewe bamuhaye nimero za telefone zabo bamubwira ko azabahamagara akababaza yuko boba yaragarutse cyangwa boba baramubonye mbese ibintu nk'ibyo ariko we rero mu nyuma telefone baza kuyimwiba ahomba za nimero za ba bantu muri congo ugabura amakuru yose amakuru aba arahetse kugeza icyo gihe nta kundi kuntu arabona asubira kuvugana nabo ako gafoto ka hakizimana muracyagafite aho ngaho yego abo bantu b'ubuvira bababwiye yuko yagiye karemi nta kindi kintu bababwiye cyadufasha kumenya aho ashobora kuba aherereye ubwo yagiye afite imyaka cumi n'ine ni ukuvuga ko uyu munsi uyu munsi afite hafi imyaka mirongo ine n'ibiri amaze kuba umugabo nta kazina bamutaziraga hari n'iki kimuranga bamutazira kadogo
kadogo
akiri ngaho muri buvira yigeze abo mu kadogo muri ba bandi b'abakadogo
simbizi neza wenda kubera bamutazira iryo zina ushobora gusanga yageze muri kongo icyo gihe akabaho n'abo ubuzima bubi mbese bakaba bamwita kadogo
wowe arakuzi hakizimana arakuzi azi kuri kumwe na mushiki we ntabwo abizi ntabwo abizi mushiki we ntabwo muri kumwe aho ngaho wowe uri ku kazi mushiki we ndi ku kazi ubu mushiki we ari mu rugo iyo amukubwira ni iki kintu wambwira cyangwa wavuga muri kano kanya abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga bakumva cyatuma hakizimana amenya yuko urimo umushakira amahoro kuri kumwe na mushiki we mushiki we yitwa nde
mushiki we yitwa habyarimana magnifique ni iki kintu yakubwiye amwibukiraho cyane ni utuhe dukino bakinaga n'iki wakwibutsa rishari hakizimana ku buryo yumva koko ko ari mushiki we umushaka ni iki yamukubwiyeho mushiki we mushiki we ni muto yamukurikira nk'ubwa gatatu yego
icyo gihe nibaza niwe yari imfura iwabo
yego
yakurikirwa n'undi muhungu yitwa delphe nawe nyine mu minsi yeze yitabye imana agakurikirwa n'undi mukobwa yitwa habyarimana mire
yego mbese mbese n'ibintu nk'ibyo nk'udukino baba barakinaga ndumva yari akiri muto kiretse mbajije mudamu nkamwe ngeze mu rugo naguha nk'amakuru oya ibyo umpaye birahagije yakumva abavandimwe be akamenya ko muri uwo muryango mushaka ariko se mbere yo kukureka igihe twari dufite kirimo kirarangira ariko n'ubwa mbere nakiriye hano mu kiganiro agasaro kaburaga umugabo nkawe ushaka musaza w'umugore we uwo mufasha wawe umugore wawe iyo muri kumwe ubona kuba atabonana na musaza we hari icyo bimugabanya aho ubona bimuha umuhangayiko ubona atanezerewe kubera ko atazi aho hakizimana rishara aherereye
mbese aba yumva ababaye cyane mu muryango baba bumva bamukeneye cyane kuko niwe mu bavukana ari abahungu babiri ubu wundi yitaba imana mu minsi iheze ariko bo baguma bumva uko bakeneye kuba babona musaza wabo wundi byabashimisha cyane mu kanya niho navuganye na mukuru we wundi ari burundi uwo mukobwa yamukurikira arambwira ati ahubwo kuba unabimbwiye ati hari umukozi w'imana twari twavuganye ati nawe tuvugana ku bya rishari ati mbese ngira ngo ni imana yo bigomba imutwereke muri makurumva uko nyine baba bamufitiye igishika baba bumva uko bamubonye cyaba ari cyizere cyiza cyane bagira biba ari byiza kuri bo
niba hakizimana rishari akumva wowe disimasi hatungimana azamenye yuko washakanye na mushiki we habyarimana magnifique ukaba ushaka amakuru ye ndahamya yuko tutazatinda kuyamenya ngo ushimire cyane kuba witabaje ikiganiro agasaro kaburaga ugashakisha musaza w'umugore wawe kimwe n'abandi barundi bari aho ngaho mu rwanda ndetse n'abari mu burundi n'ahandi bari hose ku isi bumva ikiganiro agasaro kaburaga wadufasha kumenya aho rishari hakizimana aherereye byadufasha kumuhuza n'umuryango we umukeneye ngaho rero desimasi atunga imana ukomere ugira amahoro murakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
uwizeye imana vanessa uzwi ku izina rya doto hamwe na musaza we francis kurwa bavutse ari impanga babuze umubyeyi wabasize mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu bari bafite imyaka itatu yabasigiye ababyeyi be bari batuye mu karere ka kirehe mu murenge wa kirehe akagari ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda umubyeyi wabo yitwaga burasa glorioza abavandimwe be bitwa mukarubuga devota na musaza we akitwa rugunzigwa emile aba bana baramushaka kandi barakuze inkuru yabo tuzayigarukaho mu kiganiro gitaha cy'agasaro kaburaga muri kano kanya ngiye kwakira umusaza wabuze abana batatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine wa kane abagizi ba nabi bamutaye mu kivu uwo musaza yitwa francois babirigi atuye mu karere ka mugambazi mu murenge wa murambi mu karere ka rurindo ni mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda aho kera bitaga kwa rw'ubushishi ni ahantu hahoze kera bahita kwa rw'ubushishi
ndaharuzi none uri hano rero mu kiganiro agasaro kaburaga uri kumwe na venuste nshimiyimana none none mbwira uragira ngo ngufashe iki wa mubyeyi we ndagira ngo umfashe kunshakira abahungu banjye batatu babuze abahungu bawe batatu ni bande harimo uwitwa nyirabahunde jean bosco bamuhembaga akazina ka muzehe hakabamo uwo bitaga senzoga diogeni hakabamo uwo bitaga ikorineo gaburiheri n'undi mwana witwa kayitare jean pierre wa mwene nyina w'umugore wanjye ntunze nyine mwene nyina bose ndetse n'umuryango umwe hanyuma se abo bana bose bagiye he mwatandukanye muti bamvuyeho duhunga mbese ngewe nasigaye i remera noneho abana barakomeza bamara ukirozanga bitsinze baragenda ubwo ngewe naravuga nti nshobora kugenda ntabwo nagera iyo njya nigarukira mu rugo abana bagenda batyo baransiga ubwo rero bajyanye na bashiki babo bashiki babo baragarutse rwose narababonye bari hano turi kumwe abahungu bo ntibagaruka abahungu ntabwo bagarutse bari bajyanye n'undi undi wa kane we bamutuye mu kivu arapfa arapfa ubu Komera.
nabimenye ko yagiye bazimubaza komera komera muzehe komera komera ihangane ihangane Mm.
yego yego ye
ihangane ihangane ihangane ndakumva Bi- birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo ariko eh, ndi hano kugira ngo mbakomeze eh, ndakwihanganisha Udukomeze Mm.
rwose, uzadukomeze nyakubyara
komera komera ihangane hanyuma du dukomeje ngo ufashe kugira ngo umbwire umbwire dushobore kumenya aho eh, uriya muhungu wawe jean bosco a- aherereye tumenye aho diogene aherereye tumenye aho gaburiyeri aherereye eh, aho jean pierre aherereye Wi- wihangane abo bashiki babo bagarutse bambwiraga yuko abo ngabo bo muri kumwe turi kumwe rwose umwe ari i masaka undi turi kumwe hano hepfo mbese baraduhaye nk'isaha muri aho ngaho basigaye baje baje muri iyo ntambara bo bazi ahantu bagiye babajugunya babatera babata babata babata nk'uko ngo barigira abahungu mwenda guheba n'umuhungu n'umukobwa wari warasigayeyo we yageze inyuma byageze hagati araza nawe yari yarabuze ariko yari ajya ngeraho n'abarahari hanyuma se mu makuru baguhaye bakubwiye yuko basaza babo babasize he basigaye yongewe mu mashyamba nyine mu mashyamba ya kongo nibo basigaye bararongotana ubwo ngubwo None se aho- aho bari bari kumwe i gatare bari bahashe za gatare ngo niba na za kayinda aho ngaho abandi basigaye bararongotana ubu basigaye aho ngaho mu ishyamba niyo tuba vuba ntuzandebere rwose ubamboneye rwose yewe n'imana yagufasha nanjye nanjye kandi kubwo abantu mm, mm, nanjye rwose ntabwo bangira ngo undenganireho rwose oya u- ndabyumva ndabyumva wambwiye ko hari abahungu bawe batatu nimba nibuka neza wambwiye nyirabahunde eh, jean bosco umbwira senzoga Jean Bosco.
diogene um, yego umbwira ikore ryayo gaburiyeri ariko wongeraho n'undi kayitare jean pierre umbwira yuko ari mwene wanyu ari uwa mwene mubirigi akomoka akomoka ahantu ingiryi akomoka ingiryi ingiryi ndaharuza aho ngaho hafi ya butongo Mm, Eh, mu- muramu we yego mm, nyina yari muramu wanjye Mm,
se nuvuga ko u- u- uwamubyaye yari afite mukuru w'umugore wanjye Ubu- abo rero bo basaza bo barapfuye bo barapfuye hari umugore we yarapfuye ne- na- ne- ntuzira apfa hasigaye abana be abana be nibo batuyingirira ubu ngubu
nawe ni nk'umwana wawe none ni umwana wanjye ni nawe umwana wawe Eh, aho bari niba bakumva muri kano kanya hano ku ijwi rya amerika aba bana bakaba bakumva rwose muzehe bubirigi ni iki wababwira babwira amakuru yo mu rwanda babwira uko hameze babwira amakuru y'iwawe babwira amakuru y'abana bari mu rugo kugira ngo nabo bumve ako kantu ko mu rugo k'ababyeyi kabareshya kati mutahe Ba- babwire icyo wifuza kubabwira icyo ufite ku mutima icyo nifuza kubabwira yego bakuru babo turi kumwe hari Cypriyane hari Cypriyane twizeye imana n'abana be rwose bara- yaraje yashatse umugore yarabyaye abana be ba- ba- bara- bara- barangi- barangije universite abandi barangije amashuri makuru nuko ntegereje imana nawe inoseni nawe turi kumwe nawe arahari Na- n'abakobwa banjye ba siperansiya barahari ndetse uretse ko twagiye tu- mm, ntegereje imana mm, nawe ara- arahari rwose turi kumwe abantu bose turi kumwe uretse abo bana batatu kandi babyumva n'abandi baturanyi bose twari duturanye hari nk'abana ba kanyamibwa kanyamibwa pasikari duturanye two- abantu bo- abo bana bose uko bari mu mashyamba bakwiye kuza do- dore ko abaju- u- uwabajutse ngo bagume iyo ngiyo bakwiye kumwigobotora bagataha nizere yuko iyo mpuruza yawe bayumvise iryo jambo ry'umubyeyi rirareba jean bosco nyirabahunde na diogene sinzoga na gaburiyeri ikora iryayo hamwe na jean Pierre kayitare abo bose abo bose urabahamagarira gutaha uti nimugaruke yego ndabahamagarira gutaha rwose
ndizera yuko bakumvise kandi ndagushimira ubwizige ndagushimira urukundo ndagushimira ko wihanganye n'ubwo bwose twakomeje kugira ibibazo bya tekinike ariko wagumye hafi ndagushimira ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga dukunda abantu bo mu kigero cyawe bakuze bikagaragara yuko ijwi ry'amerika ryumva n'urubyiruko ndetse namwe mukuze muba mudutega amatwi kandi mudushyigikiye
umva rero yewe karame ukora ku rwego rw'ubusisi yego
rw'ubusisi yari afite abantu b'abanyabwenge batubwiraga ibintu bakatubwira mbese uburyo umwana uticenye na se ngo ntabwo yamenye ibyo tekuru yasize avuye yego abana barababwiraga ntimuze dutahe abana bakanga bakanga bati turapfa nabo bo bari bashoreye uwo waguye mu kivu baramushoreye uwo yaragiye arahera ubonye n'abiyo bataba bakaza nk'ababona
komera komera ukomeze wihangane abimana yaguhaye ukomeze ubarere kandi bakube hafi bagusajishe n'abo ngabo bandi nitugire imana tuzababona nabo baze bakubone hanyuma mukomeze muba kurwanya barebe ne kuzasaza bene n'ababonye bose imana ifashe komera imana izagufasha ngaho rero muzehe babirigi francois ukomere wari mu kiganiro agasaro kaburaga
yego yego ye
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
nyina ajya kugenda agiye gusenga ikibeho muri nyaruguru yagiye amubwiye ati mwana wanjye uzaba umugabo uwitwa eric munyaneza amaze imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye n'umubyeyi we witwa ikeza domitire bari batuye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka nyanza umurenge wa ntyazo akagari ka cyutamakara umudugudu wabaye ahazwi ku izina ryo ku ruyenzi eric munyaneza ari mu kiganiro agasaro kaburaga umubyeyi wanjye yitwa ikeza domitira ubwo yaje kugenda ajyanye n'abandi bantu harimo marume wanjye bisange baramirwa karaveri ajyana n'undi mugabo witwa agusitini bari bagiye gusenga ikibeho muri za mirongo icyenda na gatanu icyo gihe igihe nari umwana bamaze kugenda bagenda bagiye ntibagaruka ndibuka icyo gihe uwo mugabo wabajyanye yabwiye mama mbese wagumye hano ukazirira umwana ukazikirira umwana agahinda ubwo rero kuva icyo gihe yagenda yagiye agiye nagerageje gusenga ndashakisha ahashobokaga mbona ndababuze kugeza isaha baragiye twarategereje yaba ababyeyi abavandimwe bose ntituzi ngo bagiye hehe none se niba numva neza uyu uwo mugabo uvuga gusitine bajyanye barasenganaga gusa yari inshuti ye yakoraga akahe kazi
uwo mugabo barasenganaga yari inshuti na marume bari inshuti ye cyane ariko babaga mu bintu byo gusenga cyane ubundi yari mu bugesera bari barahuriye mu bintu byo gusenga iyo za kibeho
hanyuma se kuba yaramubwiye ngo ibyo byo gusenga wabyihoreye aho kugira ngo uziterera umwana agahinda iryo jambo wararyiyumviye wari ukiri umwana ntiwari kubwiye
iryo jambo nararyumvise nari nubwo nari umwana ariko nararyumvise uwo mugabo yajyaga atubwira ngo hari igihe nzagenda nkazagaruka maze kubwiriza ibihugu byinshi bya afurika mbizengurutse niba rero yarumvaga ari mu gihe cyo kugenda simbizi none abantu bajyaga bajya ahantu bita za nyabimata ubwo kibeho na nyabimata hari umugabo bararaga bitaga ni nibagiwe izina rye ariko naje kujya kwiga hafi yaho njyayo maze kujyayo njya no kumubaza nabaza ndetse aba bantu baje ndamusobanurira uyu mugabo ko yajyaga aza hano akaza akarara mukaganira baheruka hano rya mugabo arambwira ati rero abo bantu icyo gihe uvuga baje ntabwo bageze hano arambwira ati cyakoze haje umwe wari ubakuriye ambwira yuko abandi basize ikiriho ati ahubwo nayo numvaga narabuze amakuru yabo nibaza uko bimeze byaranyobetse ahubwo urakoze nawe nibazaga byaranyobeye nibaza aho bagiye norombika numva yuko bo baheze ishireho we ajya aho ngaho za nyabimata ariko nyuma hajya gusubirayo ngo ajya kubareba amusezeye kuva icyo gihe nta makuru yandi tuzi byagarukiye aho ngaho
reka nongere ngusubize ikibeho ubwo ugeze nyabimata bajya gusenga ikibeho wongera wibutsa numva ijwi rya amerika ni mu wuhe mwaka
ni muri mirongo icyenda na gatanu
kuva muri mirongo icyenda na gatanu kugeza ubu hari ikintu kigeze kibi kibeho wavuga yuko umubyeyi wawe yaba yarakivuyemo ari nk'uruvunge ruhabaye hakagira abantu baha komerekera cyangwa bahagwa hari icyahabaye
muri make muri icyo gihe icyo numvise ni uko hariyo abantu bahunga baba abantu bapfa bagenda ariko nta makuru mfite niba barabaguye niba baba barahunze ariko njyewe mu kwizera umutima wenda numva yumvisha yuko baba barahunganye n'abahunze ariko nanjye ntazi ngo bari hehe nta kintu gishya kindi nigeze nkumva kuko nari umwana igihe bagiye gusenga bavuga ko bagiye ikibeho gusenga bagiye bahasanga impunzi zari zihari ni mbere y'uko inkambi za kibeho zifungwa
ni mbere yaho ni ukuvuga yuko niba ibyo bintu byarabaye bahari bashobora kuba baravuye mu nkambi yenda bakahunga bakajya ahandi hantu cyangwa se bakaba batarashoboye kuva muri izo nkambi
ibyo byose birashoboka urashakisha abantu bavuye mu rugo bajyanye hanyuma bose ntibagaruka kandi hari umwe wambwiye yuko yababwiye ati wakwigumiye hano kugira ngo uzatere umwana wa gahinda uwo muntu wamujyanye cyangwa wamubwiye ayo magambo yaba yari azi neza ko agiye atazagaruka
icyo nkeka yari umuntu yari umukatolika ariko wasengaga imana cyane kandi wajyaga ibintu by'amayerekwa cyane kuko yarajanisha n'umusozi wose ukabona ko mbega atandukanye imyizere itandukanye y'abakatolika nubwo ari umukatolika ariko rero ugasanga we yari atubwira ngo igihe kimwe nzagenda nzagaruke maze kuzenguruka ibihugu bya afurika icyo rero nacyo kintu cyagiye kintera kumva yuko wenda baba baragiye gutyo bakagenda bagiye nkumva ko baba bakiriho iryo jambo yajyaga ahora agatubwira ariko se ukaba unanisobanurira impamvu umubyeyi wawe mama wawe ukubyara yagenda akamara imyaka makumyabiri n'irindwi atarasubiza amaso inyuma ngo avuge ati nasize ikibondo inyuma
nanjye icyo ni cyo kibaza nanjye nagiye mbitekereza ndavuga nise ni gute umuntu yajyanye n'abantu bagera muri batanu muri bane gutyo bageze igihe nta gusubiza amaso inyuma ariko maze gukurikira cya kiganiro cyawe numva ngize kwizera ndavuga nuko bimeze kose numva n'abandi bantu bagiye bagira kristo nk'ibizange numva ngize kwizera yuko mbizeremo yuko yazaboneka mama wawe aramutse ariho nibutsa mwumva ijwi rya amerika ko yitwa ikeza domitira niba akiriho akaba ari kumwe na ngeya barambirwa karaveri bagenda muri afurika bigisha ijambo ry'imana niba bariho bakaba bakumva cyane cyane mama wawe nicyo ushaka kumubwira nk'umwana usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize ikiganiro
yego namubwira nti mubyeyi wanjye ndagukunda nk'uko wansize umbwira ngo uzabe umugabo niba ko nawe nabaye umugabo kuko mama yigeze ambwira ngo umwana wanjye uzaba umugabo n'imodoka uzayigura intego wasigiye narazi ukomeje nabaye umugabo kandi ndagukunda neza nzakwakira nk'umubyeyi wanjye n'umuryango wose urahari uramukunda uramukumbuye eric manirakiza n'imodoka warayiguze oya ariko biri mu nzira nibura basi maze kubaka rumva rero biri mu nzira nabyo biri mu nzira imana igufashe ikongerera imigisha utunge utunganirwe icyo umubyeyi yasize akuraze uzakigereho kandi imana nigufasha akaba akiriho tukazamubona ubwo byaba ari ibintu byiza byaza kukongerera ibyishimo ndagushimye cyane kuba warihanganye ntabwo watezutse gukomeza kutwibutsa uvuga uti ndashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga natwe twishimiye kukwakira kandi ndagushimiye murakoze cyane imana imuha umugisha
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo itandatu uwitwa telesiforo sibomana atandukanye n'abavandimwe be bagiye berekeza muri kongo abo ni mushiki we arivera kamacurira n'umugabo we matiyasi nkuriyingoma telesiforo sibomana atuye mu karere ka rwamagana mu murenge wa nyakariro mu mudugudu wa matyazo murakurikirana ikiganiro cyanyu cy'agasaro kabonetse urimo buri gihe ndagikurikirana rwose ntabwo kijya gikunda kunshika noneho nkaba mfite mushiki wanjye n'umugabo baragiye kongo kera n'umwana na n'ubu ntabwo nzi amakuru yabo bagiye muri kongo ryari bagiye ndi umwana muri mirongo muri mirongo itandatu na kabiri gutyo na rimwe ni kera birumvikana mushiki wawe yitwa nde mushiki wanjye yitwa kamaturira arivera naho umugabo we umugabo yitwa nkuriyingoma matiyasi none se muherukana muherukana ryari wakuze utababona ntiwigeze ubakirgera kuva bagenda
bari bafite abana batatu abo bana nibo nzi bagiye bafite umwe yitwa nkuru nziza umukuru yitwa nkuru nziza umukurikiye akitwa musominari umukurikiye akaba umukobwa witwaga mukamana noneho rero abo bana bamaze bya bindi abana bakinisha ngo baratwika imbeba batwitse inzu yabo ihiramo ibintu byinshi agahinda karabica bahita bavuga ngo barimutse ubwo baragenda bajya kongo icyo gihe nkajya numva bavuga ngo bakavuga ngo batuye bavuga ko batuye muri kivu muri iki gihe rero njya numva ngo hari kivu y'amajyepfo cyangwa kivu y'amajyaruguru ariko ntabwo nzi ariko icyo gihe baravuga ngo niyo ari kivu noru bavugaga ikivu noru ubwo ni iy'amajyaruguru
noneho nanone abandi bakavuga ngo bari batumva ahantu bita imivumo niba ari umuvumo na n'ubu rero agahinda karanyishe nkavuga intese ntabwo namenya icyerekezo cyabo sinamenya niba muri uwo muryango wabo hari umuntu waba uhari wenda aho bari batuye mbere ubu hitwa mu karere ka gakenke bari batuye ahantu bita ikarukungu bari batuye ikarukungu bari batuye ikarukungu hafi y'ahantu bita ku murambo mushiki wawe aramutse akumvisa akumva hari umuntu witwa teresiforo sibomana umurangisha yamumenya arakwibuka yagusize ufite imyaka ingahe yasize ndi muto cyane ariko hari uwo hari abo yakwibuka bakurikirana nawe kubera ari imfura ya mama ndetse n'imfura ya mama na data akaba umuhungu wamukurikiraga yari umugabo nawe birumvikana ntakiri ariko yitwa munyarugarama simoni yego
noneho hakaba hari n'umukobwa wakurikiranaga bita nyirakarire baracyane ariho nyirakarire hakaba n'undi witwaga mwumva neza yohana abo ngabo abo ngabo rwose numva yabamenya aramutse akiriho data rero nanone yitwaga nkunzi umwami nawe ntabwo akiriho na mama yitwaga nyirabatega nawe ntabwo akiriho
hanyuma se umugabo we wa- wambwiye ko yitwa nkuriyingoma matiyasi nta bene wabo basigaye eh, hafi aho ngaho utuye ubu rero ngewe na- nsigaye ntuye nyine inaha muri rwamagana ariko bo bari batuye mu karere ka gakenke bari bafite umugabo wa wa- wa- wa- wa- wa- bari bafite uwo mushyitsi wanjye yari afite umugabo wabo witwaga rukazihogo nawe nta gakuru ke uzi ntiwamenya niba akiriho nawe nta gakuru ke nzi ntabwo namenya niba akiriho ariko muri uwo muryango harimo undi muntu witwa serishihe none se ninde usigaye mu muryango mugari w'iwanyu ninde ukiriho uretse wowe ku buryo wa wabwira amacurire ati aba ngaba baracyariho uzaze kubasura cyangwa uzatubwira aho uherereye tugusure ikigaragara cyo umu- umugore w'uwo musaza witwa munyarugarama uwo mugore aracyariho yego
aracyariho usibye ko ubu ngubu arwariye mu bitaro by'i Nemba aracyariho ariko eh, nanone n'umugore w'u- w'uwo mugabo w- wa mukuru wanjye witwaga mwumva neza eh, nawe uwo mudamu we aracyariho Eh, usibye ko kamacurira bimuka bagenda mwumva neza yari atari yazana umugore ye ariko aramuzi cyane mwumva neza rwose aram- aramuzi pe
naho se inkuru nziza eh, musuminari na mukamana amakuru yabo abo bana bishwa banjye rero ba- bahise bagendana n'iwabo ubwo ariko nabo byiza twari mu kigero gisa n'ikingana Eh, nubwo nari nyirarume nubwo nari nyirarume ariko twari mu kigero gisa n'ikingana rwose Ye, ubwo rero agasozi rero twari dutuyeho bakitaga mwumva mwumva hegeranye na mataba bwana somana rero ndagushimiye cyane kuba uh, witabaje agasaro kaburaga kugira ngo turebere hamwe ukuntu twagufasha guhura na mushiki wawe mwatandukanye dore hashize imyaka irenga mirongo itandatu uh, hafi mirongo itandatu n'umwe eh, mutandukanye n'imyaka myinshi ariko urakizera ko bakiriho niyo baba batakiriho ariko bakaba bafite abakomokaho bakiriho Ah, tuzashakisha turebe aho baherereye niba bari muri iyo kivu y'amajyaruguru cyangwa se barimutse bakajya ahandi ushobora no gusanga baraje bari aho ngaho mu rwanda ariko batazi aho uherereye ushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho ukomere yewe imana ibaha umugisha icyama nkazumva amakuru yabo rwose Eh, murakoze cyane nkunda kucyumva icyo kiganiro rwose imana ibaha umugisha cyane nari naravuze ngo mbese mama icyama nkabafatisha rwose tukavugana birabaye birabaye muzehe ni byiza nanjye biranshimishije murakoze murakoze cyane rwose pe ngaho ukomera ugire umunsi mwiza Mm. ye murakoze namwe mukomeze kugira umunsi mwiza kandi imana izabahu- urumva, imana izabahemba nabonye mukora akazi katoroshye
murakoze mwebwe mudufasha kubikora mukora akazi gakomeye rwose kandi kuko k'ingirakamaro nuko murakoze cyane namwe ndabashimiye rwose
agasaro kaburaga karabonetse agasaro ni kuri iyo nkuru y'umusaza teresiforo sibomana dusorejeho ikiganiro agasaro kaburaga nongere mbashimire kuba mufata mu mugongo ababuranye n'ababo mukadufasha gushakisha mukaduha amakuru mbibutse ko iyo ushakishije uwawe ubinyujije hano ku ijwi ry'amerika iyo tubonye amakuru tuyatangira hano mujye rero mwumva kenshi kugira ngo amakuru abareba atazabacika mbibutse kandi ko iki kiganiro kibafasha mwese kandi ku buntu muzirinde ababasaba amafaranga babizeza kuzabageza ku gasaro kaburaga impuhwe n'urukundo mubyimakaze mugire ubuntu nyabuntu naho ubutaha ku ijwi ry'amerika mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasaro